dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
abakunzi badusangira ijambo ndabasuhuje aho muri hose kuri mikoro hano i washington muri kumwe nanjye etienne karekezi tariki makumyabiri y'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka nibwo isi yose yizihije umunsi wo kuzirikana impunzi n'imibereho yazo ku isi ishami rya onu ryita ku mpunzi hcr ryatangaje ko impunzi zigera kuri miliyoni mirongo irindwi n'imwe ndavuga ariko ahangaha imibare iciriritse mike ishoboka ubundi hari n'imiryango yita ku burenganzira bwa muntu ku isi no ku mpunzi ku buryo bwihariye ivuga ko impunzi ku isi zigera hafi kuri miliyoni ijana tugenekereje gato uwo mubare wa miliyoni ijana z'impunzi ni umubare waba ujya kungana n'abaturage b'u Burundi u rwanda uganda na kenya hafi bateranye ni benshi cyane uko biri kose ku ruhande rwayo hcr itanga umubare wa miliyoni mirongo irindwi z'impunzi ku isi yumvikanisha ko abo bantu miliyoni zirenga mirongo irindwi bakuwe mu byabo kubera intambara gutotezwa amakimbirane ariwo mubare munini cyane w'impunzi ugaragaye ku isi kuva iri shami rya onu hcr rishinzwe hashize imyaka mirongo irindwi mu kiganiro cy'uyu munsi twagarutse kuri ikibazo kijyanye n'impunzi aho twatumiye umunyarwanda n'umurundi bose baba hanze y'ibihugu byabo kavukire mu buryo butandukanye umwe ni impunzi ndagira ngo ubanze utubwire aho uri ndi muri malawi waduha n'amazina yawe ego nitwa inosa magambi yego inosa magambi turagusoje kandi tuguhaye ikaze ku ijwi ry'amerika mu kiganiro dusangira ijambo komera cyane rero twatumiye kandi ku rundi ruhande n'impuguke mwatwibwira dr paul kananura nk'abandi mpuguke muri politiki n'umutekano dr kananura ku ijwi ry'amerika namwe tubahaye ikaze murakoze cyane reka duhere kuri inosa magambi mu gihugu cya malawi inosa wabanza kutubwira uko mu cyumweru gishize uko aho muri malawi nk'impunzi mwizihije umunsi mukuru wahariwe kuzirikana impunzi ku isi ego ntaraduha kuri iryo jambo ku kibazo mbajije ariko reka maze nisonore gatonya ego navukiye mu buhungiro hanyuma nabaye muri tanzania muri congo muri zambia hamwe n'aha muri malawi ariko muri bibiri n'indwi narashoboye gutaha mu burundi nk'umunyagihugu ndataha ndafata pasiporo ngaruka muri kino gihugu kuza gukorera impunzi ntakiri impunzi rero maze imyaka mike ntakiri impunzi ariko nkorera impunzi hanyuma ukuntu umunsi mukuru impunzi wagenze ego nka bumwe mu bantu bakunda impunzi kandi nabaye impunzi muri iyo nkambi ya zareka amashyirahamwe atandukanye twagiye hamwe turategura nyine umunsi mukuru nk'uko bisanzwe aho abantu bivuga amazina bagira ibyo berekanye utugenegene hanyuma turatumira n'abakuru bavuye mu bindi bihugu abambasaderi n'abakozi ba leta baraza kumviriza icyo impunzi zari zifise ariko ikintu gikuru cyane cyahavugiwe ni ijambo ryavuzwe n'umuntu aserukira leta ya malawi avuga ukuntu leta igiye guhindura amategeko amwe n'amwe acinyiza impunzi muri kino gihugu iryo jambo mu by'ukuri ryarahumurije impunzi nyinshi nuko ko aricyo cyatumye mu by'ukuri umunsi mukuru uba witwa umunsi mukuru w'impunzi ndagushimiye cyane inosa magambi wabaye impunzi imyaka myinshi none ubu ngubu uti nabashe kubona pasipo y'igihugu cyanjye uburundi none urakorera impunzi utakiri impunzi icyo nibuka nkwibukaho cyane innocent ni uko wanditse igitabo wise refugee for life ugenekereje wakita ngo iki ni iki byatumye ucyandika icyo gitabo refugee for life ni ukuvuga impunzi y'ubuzima bwose ni igitabo nanditse ntanga kahise kanje n'umuryango wanje ariko mvuga n'akahise k'impunzi mu bihugu byacu uburundi u rwanda kongo kuko nagiye mvuga ukuntu abantu bagiye bahunga cakije nagiye mpunga umuryango wanje wahunze ibihumbi na kabiri icakimwe bahunga ibihumbi na kabiri cari icahe Eh, papa yari ameze gute yafise ubutunzi bumeze gute Eh, umuryango we wari umeze gute mu burundi Eh, aho avuka mu gitaza eh, muri komine muhuta Eh, ndavuga aho twahungiye aho ukuntu bagiye muri kongo ndavuka eh, mfise imyaka cumi n'itatu ndadaye aratorwa kuba perezida w'igihugu c'u Burundi turishima cyane turataha mu Burundi ariko nyuma y'amezi atatu eh, baramwica tuguma turahungu- tuguma turahunga muri Kongo ivyabaye muri Kongo nyuma y'iminsi- y'imyaka itatu kuva icumi na gatatu kugeza icenda na gatandatu aho intambara zatangwe muri Kongo mfise imyaka cumi n'indwi ndahunga nja muri Tanzania eh, mva muri Tanzania nja muri Zambia mba mu nkambi ya Maheba umwaka n'igice ndiyo nongaragaruka muri tanzania mu nkambi ya mutabira Eh, ariko nja kwiga mu nkambi ya nyarugusu inkambi y'abakongomani kuko nico ikirundi mu by'ukuri yo muri ta- yo mu mu nkambi ya mutabira yarananiye cyane ndarangiza ntangura kwi- kwigisha muri primaire mutabira eh, ibintu mbera nabi nca mbaho nja muri malawi ni kuvuga nagiye ntanga ubuhamya bw'ubuzima bwanje ubuzima bw'umuryango wacu mvuga n'ibi byagenda biba eh, mu makambi no mu bihugu twari turimo icatumye navyandika mu by'ukuri kwari ukubwira abantu ko ibintu abantu bahunga rimwe na rimwe ntitubimenya cyane ariko birahari kandi ntawe uhunga igihugu ciwe agikunda ni uko haba habaye ibintu bituma agihunga kandi i- i- izina refugee for life ni kuvuga ko naho nabaye impunzi imyaka mirongo ibiri n'indwi hanyuma nkaba muri sisiteme y'impunzi nkaba ntakiri impunzi ibyo nize ibyo ukuntu nabayeho bizoguma bindimwo nzokwama nkora icyo nokora cyose kugira mu gihugu ndimwo ahantu ndimwo nkoresheje ububasha mfise ntihazokwigira haba impunzi ni kuvuga sinzokwigira nta akaranga n'ibibazo umuntu yagiye ahura nabyo nk'impunzi nicyo Iki- kituma navuga ati nzokwanda impunzi ubuzima bwanjye bwose ni igitabo cyumvikana umuntu yagira ati ese birimo kwiheba cyangwa se ni ukugira uti ni uguhebera urwaje porofesori kananura mwumvise inzira ndende kandi zitoroshye eh, inosa amagambi yanyuzemo kuva avutse Eh, twatanze iriya mibare y'impunzi ku isi igera kuri miliyoni zirenga mirongo irindwi ariko mu- ku mibare mike cyane yafashwe ni ukuvuga ko hcr yafashe imibare ivuga iti reka ngereranye hafi ariko ubundi ni myinshi mwe iki kibazo mucyumva umuti icyo kibazo urumva ko gikomeye urumva ko iyo mibare yerekana ko hari ibibazo kuri iyi si no mu bihugu izo mpunzi zivamo ndetse no mu bihugu izo mpunzi zi- zirimo tutirengagije ibyo bahunze ha- bitera n'ibibazo by'umutekano muri ibyo bihugu byombi icyahunzwe n'icyo bahungiyemo ko ngarutse kuri icyo gitabo umushinga ntayo yanditse kandi ari igitabo cyiza cyane kitwereka rwose ubuzima impunzi za- zish- zose muri rusange zibaho zishobora kubaho kandi zanabaho ariko bigatera n'icyizere kizaza nk'uko mu kinyarwanda burya baravuga ngo uwo wanga eh, urakamutuka ngo urakaba impunzi Eh, mu rwego rero rusanzwe impunzi ziri nka mu bice bitatu eh, cyangwa bine I- igice cya mbere ni abahungisha amagara yabo kubera yuko hari ibibazo by'umutekano bafite ibibazo bya politike ibibazo by'intambara mbese nta kundi babigenza bagomba guhunga kugira ngo ubuzima bwabo butagirirwa nabi igice cya kabiri ubu cyaje kimaze iminsi mike ni- ni igice cy'impunzi z'ubukene ubu ngubu rwose abantu basigaye bahunga cyane cyane urubyiruko bahe- bahunga ubushomeri eh, ba- abandi bantu muri rusange bahunga inzara bakajya gushakira amaramuko ahandi hantu hashobora kuboneka akazi cyangwa hashobora kuboneka ibi- ibyabatunga ikindi gice cya gatatu rero kiri kuza rwose muri iyi minsi ishize eh, ni abahunga ibintu byo twakwita ubutayu refugiye climatique kubera ko ahantu henshi hatakera ahantu henshi ubu ngubu hari ihindagurika ry'ibihe ugasanga abantu nabo barahimutse bimukiye ahandi hari ubutaka hari ubwatsi butoshye kugira ngo nabo babone ibibabeshaho abo bose rero eh, muri iriya mibare i- i- icyo gice cya kabiri n'icya gatatu iriya mibare yatanzwe eh, ntabwo barimo ntabwo ntabwo barimo kandi batangiye kugenda baba benshi ariyo mpamvu ngira ngo mwabonye ya filime yakorewe muri libiya eh, ugasanga eh, hariya iriya nyanja ya mediterane ubu ngubu yabaye irimbi yabaye irimbi urugo ry'abantu bava mu burasirazuba bwo hagati n'abava muri afurika eh, abenshi bagwamo ba- bagapfiramo kandi baba batanze n'amafaranga menshi noneho ubwo hakiyongeraho n'ikindi kibazo cyiyongeraho abantu bagurisha abantu urumva rero ibibazo ubu byabaye byinshi ku bintu by'ubuhunzi Yeah.
kandi byose bigomba kubonerwa umuti mu buyobozi bwiza no mu gusaranganya umutungo w'igihugu byumvikana cyane rwose murabisobanuye ku buryo burambuye profeseri kananura ahubwo aho twakongeraho birumvikana indi mibare itangwa na hcr y'abahunze ibyabo ariko bakaguma mu gihugu cyabo nabo bagera kuri miliyoni zirenga mirongo ine ni benshi cyane Eh, noneho inosa amagambo nkugarutseho aho muri malawi iyo ureba wa- wavuye ku buzima bw'impunzi ubu u- ariko ukorana n'impunzi ingorane zikomeye cyane impunzi zihura nazo ni izihe batubwira nkeya cyane rwose Eh, ingorane zi- nkuru cyane impunzi zihura nazo umva uhunga igihugu cyawe nk'uko porofeseri abivuze mu mbo zitandukanye hanyuma wagera mu gihugu kikwakiriye abantu baguha amazina hano muri malawi uvuze ni ngo ndi umurundi uvuze ijambo umurundi ni kuvuga ubusobanuye ubu- ubu- ushobora kuba ubusobanuye impunzi Mba- impunzi zose hano muri malawi bazita maburundi abarundi ni kuvuga uri umunyarwanda uri umukongomani uri umu etiyopiya cyangwa umusomaliya mwese muri maburundi hanyuma rero bakavuga ati aboye ni aba- ni aba- ni aba- ni abantu barwanya iwabo bagize jeno- jenoside baca bahungira hano murabarabe neza ni abantu baje gutwara amafaranga yacu kuko imva impunzi hano zirakora hari abantu bakora kabisa ibyaha bishobora kubona bigenda neza bakavuga ati no mwe mwaje ntimwahunze ahubwo mwaje kurondera amafaranga kuko tutazi gukora ibyaha shaka icyo ni ikintu gikuru cyane mu by'ukuri tugerageza ku- eh, kurwana nabyo kuvugana na leta kugira iraba ukuntu yoha agateka impunzi zikemerwa nk'abantu bafite uburenganzira runaka bwo gukora bwo gutembera bwo gukora icyo bakora icyo bakora cyose mu mutekano kandi bafasha iterambere ry'igihugu nongere nibutse abakomeje kutwumva ko mukurikira radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda n'ikiganiro dusangira ijambo mugezwaho nanjye etienne karekezi hano i washington E, none se duhereye kuri iyo ngingo profesori kananura mwe magamba aragira ati byaba byiza za leta zemereye impunzi uburenganzira busesuye bwo kugira ngo eh, aho ziri mu bihugu zibeho neza zisanzure kandi zibashe kwitunga icyo kintu kuri za leta ni ikintu cyoroshye ntabwo ari ikintu cyoroshye ariko ni ikintu cya ngombwa kuko umuntu ntahitamo ko nabo ni abantu nubwo bahunze ntabwo rero bagomba gusuzugurwa bagomba guhabwa agaciro ka- k'ikiremwamuntu bagomba kugira uburenganzira nk'ikiremwamuntu cyose niyo mpamvu ibihugu byabakiriye biba byaragira byarasinya amasezerano mpuzamahanga ku byerekeranye n'iby'impunzi bagomba kuyubahiriza igihugu kigomba kuyubahiriza noneho kikubahiriza izo mpunzi kugera igihe eh, habonetse umuti w'uko ibyo byatumye bahunga bivaho cyangwa se byatuma byaba bidashoboka bakabaha eh, n'uburenganzira ku bwenegihugu kugira ngo bagire uburenganzira busesuye nk'abandi bantu ku isi noneho ubwo iyo tuvuze ubu ngubu muri afurika cyane cyane naho ni- niho ubundi habaga impunzi nyinshi ubu noneho bazizanye na hariya mu karere ka eh, k'uburasirazuba bwo hagati bw'isi ni ukuvuga ko i- izo mpunzi abo bantu batera ubuhunzi aribo bagombye no kubikemura ni ukuvuga ko mu rwego rwa afurika yunze ubumwe bagomba gushaka uburyo ikibazo cyo, cyo gukemura ubuhunzi cyabaho atari bya bindi byo kubambura ubuhunzi ahubwo cyo guca impamvu zituma abantu bahunga noneho mu rwego rwo kwishyira hamwe muri rusange abo bantu nabo bagafatwa nk'abandi eh, benegihugu benshi eh, bari hanze y'igihugu none kugira ngo ikibazo cyabo eh, gise n'ikirangira abo se muvuga batera ubuhunzi ni bande ni abayobozi b'ibihugu kuko nibo baba bayobora nabi cyangwa bateza intambara ni abo bombi abayobozi b'ibihugu iyo bayobora nabi eh, bateza intambara za politike bagateza intambara z'ubukene na- na kw'impunzi za za politike bagateza intambara z'ubukene noneho bikaba bamwe byanabaviramo gushaka kugaruka ku ngufu bigateza n'indi midugararo y'intambara ituma haba izindi mpunzi ntabwo rero abantu bazaguma mu by'ubuhunzi nk'aho bari gukina bari gusimburanwa mu kibuga cy'umupira ni ikibazo inosa amagambo yaravuze mu kanya avuga ibyo basaba leta ya malawi ko yabakorera inosa nkugarutseho i- iyo mureba ibyo musaba leta ya malawi yakora birumvikana ko n'ibyo impunzi aho ziri hose zisaba za leta z'ibihugu byabacumbikiye hari icyo musabaza leta- abayobozi b'ibihugu biteza abaturage babyo kuba impunzi ku buryo bwaguye kigira ko ariko ndarota ko hazogira igihe zo zotumirwa mu mu nama eh, ihurujemwo abakuru b'ibihugu ba afurika kuko mbese ikibazo kimwe mu by'ukuri nifuza kubaza abo ba- abategetsi ba afurika kuko iyo mu bihugu byacu habaye intambara ntitwumva umuperezida n'umwe asaba imfashanyo ari y'amasase cyangwa y'ibyuma barwana bakoresha ari muri Saf- muri sudani y'epfo wumva gusa ko batangiye kurwana kandi bari ko baragwana amaf- a- ata- atamasoro bigera babura ariko hageze ko hubakwa ibitaro canke ibarabara canke ikintu kinaka cyo guteza imbere abanyagihugu urumva leta ivuga ati nta mafaranga dufise dukeneye ibihe dukeneye imfashanyo hirya no hino umva rero jewe ikibazo mfise ni mbega uburyo butuma dukoresha mu kurwana tubukura hehe ko tuta ko butamenyekana ariko uburyo butuma duteza imbere ibihugu byacu em, tukaburonka ntituburonke hanyuma ikindi nacyo urabya ibihugu byacu bitwawe n'abantu bigeze ku impunzi ari perezida nkurunziza ari perezida kagame ari sinzi nkeka etienne we watigeze aba impunzi ariko imyaka umwaka uheze ah, kabira yarigeze kuba ari impunzi muri tanzania no muri- no muri uganda n'ahandi none nk'abo bantu bazi neza igituma umuntu aba impunzi ukwitwa impunzi nyine bigenda nta kuntu bo kwicara hasi bakicara hamwe n'ababarwanya bakati mbega kugira turabe ukuntu mu bihugu byacu ata muntu yitwa impunzi yobaho twabigenza gute ikindi kintu gikuru cyane tubereka hano cyane cyane muri malawi usanga impunzi ishobora gutanga nk'amadolari ibihumbi icumi ku mwaka eh, kubera itanze kubera idatise uburenganzira bwo gukora ku mugaragaro mu gihugu numva ayo mafaranga yagahabwa abantu bakora muri immigration bakora muri polisi eh, bagenda babaha kugira babareke gukora bakora ibikorwa byabo batwarika rero none ayo mafaranga iyo aba yagenda muri nk'iga cya leta ku mwaka impunzi abakinjiza amafaranga menshi mu kigo cya leta rero ni ibyo byumviro ko tura- tu- tu- tu- dufise ariko ndizera ko bizoku- bizo- bizokunda n'urwo rwego rero twashika yaho tuvuga n'amareta ukuntu bashobora ah, kwihangana mu by'ukuri gukora icyo bashobora gukora kugira ntihagire impunzi zabo mu bihugu byabo Eh, ndagushimiye cyane inosa amagambi ku bisobanuro duhaye profeseri kananura paul reka mbagarukeho gatoya abayobozi b'ibihugu tuvuge cyane ibya afurika turebye ibihugu bifite impunzi nyinshi mu bindi bihugu ariko ikibazo cya afurika kiranagoye kubera ko usanga hari igihugu gifite impunzi kandi gicumbikiye izindi mpunzi zavuye ahandi ukibaza niba abayobozi hari inyungu babifitemo cyangwa se ubushake bafite kugira ngo abaturage b'ibihugu byabo baba impunzi mwe murebye politiki n'imiyoborere n'umutekano ku isi mubisobanura mute ni amayobera Eh, ngira ngo byise amayobera uretse ko atari amayobera matagatifu ahubwo ari amayobera macuri ariko koko ni amayobera kuko ntiwakibaza ukuntu wacumbikira impunzi kandi nawe ufite izindi mpunzi ngo noneho bamwe ubafate neza abandi ubigizeyo ahubwo wagombye gushaka politike nziza ikiza ibyo ibyo bibazo by'ubuhunzi ikibazo si ugukuraho ubuhunzi ikibazo ni ugukuraho ibitera ubuhunzi kandi ibyo bintu rwose ndakeka ko bishoboka abantu bakumvikana eh, bagasangira umugati muto igihugu gifite rega buriya ikibazo cya mbere gitera ubuhunzi ni uko abantu bashaka kwi- kwiharira ubukungu bw'igihugu Ba- bakabuhezaho abandi bantu noneho bigatera i- ibyo bibazo bindi bya politike ibyo bibazo bindi by'intambara bituma eh, abantu bamwe bahunga cyangwa se basimburana mu buhunzi nk'aho ari umurage imana yabahaye twibutse ko burya impunzi za mbere za afurika zabayeho ari abanyarwanda muri mirongo itanu n'icyenda nibo ba mbere babayeho ubwo igihe bagarutse mu rwanda abandi nabo barahunga muri mirongo icyenda na kane ubu rero ngira ngo igihe kirageze kugira ngo abantu bumve ko eh, kuko bamwe bamazeho imyaka mirongo itatu abandi ngira ngo bamazeyo nabo imyaka makumyabiri n'itanu ubwo bari hafi y'imyaka mirongo itatu kugira ngo abo bantu bose bumve ko guhunga biryana guhunga bihungabanya u- uretse umuntu ku giti cye bihungabanya n'umutekano w'igihugu w'aho uri cyangwa n'aho uhungiye Eh, ibyo bintu rero kugira ngo abantu bagere aho babyumvikaneho rwose baca ubuhunzi mu rwego rwo guca burundu igitera ubuhunzi icyo ni cyo cyonyine gishoboka kandi ibyo ngibyo nibitanakorwa ku rwego rw'igihugu bizakorwa ku rwego rw'imiryango yo muri afurika ngira ngo ni itanu cyangwa itandatu harimo uriya wacu wo muri afurika y'uburasirazuba eh, noneho n'umuryango w'ubumwe bwa afurika kugira ngo izo nzego kuko ubu n'ubundi akamaro kazo uretse iby- iby'ubukungu ni n'iby'iterambere ntibishoboka ubukungu n'ubu- n'iterambere ntibishoboka i- ibihugu bi- bigize iyo miryango bigifite impunzi kuko agashira kazaza kazagira aho umutekano muke Ya, kandi ni- umutekano muke ugabanya ugabanya umuvuduko w'amajyambere Yes.
kugira ngo rero abantu batajya bahora mu kubaka basenya bagomba gukemura n'icyo ki- iyo miryango eh, migari ya afurika igomba kugen- gukemura n'icyo kibazo cy'ubuhunzi sinavuga ngo ni ubuhanuzi utanze porofesori kananura ariko ni inama yubaka eh, haba ari abayobozi cyangwa se n'impunzi aho ziri Eh, ino si amagambi nkugarutseho aho ngaho eh, tuvuze ko icy'ingenzi ni uko igitera ubuhunzi cyarandurwa burundu ariko kandi nanone aho impunzi ziri ziba zifuza ko kera kabaye batahuka mu bihugu byabo nk'aho muri Malawi n'abandi muganira tuvuge nk'abarundi n'abanyarwanda bari aho n'abanyekungu bahari bose baturuka mu karere k'ibiyaga bigari icyo wumva bifuza cyakorwa iwabo bagira bati "Ki- kigenze gutya twatahuka ni iki Em, biragoye gu- gushyira mu ijambo rimwe kuko- nshyira muri atatu cyangwa Eh, se haraba- ane yumvikana twumve icyashobokamo yego ego ah, muri congo harabavuga yuko ata- atacizere bafise kube- kubera mu bi- iwabo haraca- haracyari intambara nyinshi kandi zitumwa n'abantu bashaka amaronko bagurisha igihugu ku ma ku makampani ku makompani akora ibintu by'amatelefone n'ibindi Mhm.
rero ati biracoroshe cyane ku- kwinjiza ibigwanisho ucishije mu- mu- mu bihugu bibanyi harakubwira yuko twarushe na afurika tudashaka ni ku- gusubira muri congo twifuza kuja i buraya tuza gupfira iwacu ariko tubaye tubayeho neza abandi bakakubwira ati ngo mu rwanda nta mutekano wanje uhari kuko sinshobora kugira icyo nseruye mu byumviro byanje abandi bakakubwira ibitandukanye umva uwo ari we wese afise ijambo avuga bivanye n'uko n'icyo bagiye bahunga n'impamvu bagiye bahunga Mhm.
ariko nk'icyo porofeseri avuze mu by'ukuri hamwe hari haba ubushake ubwira um, bwo gukorera igihugu bwo gukorera abanyagihugu mu by'ukuri twoca ibintu bituma impunzi zihunga uretse gusa ko nk'i- nk'ibintu bitera umwuzure n'ibindi ivyo bimwe na bimwe tudashobora kubirwanya ariko bikuru bikuru bituma abantu bahunga ari izo ntambara imirya- indyane gutotezwa dufise nk'ubushake ni- n'ingoga twobikora mu by'ukuri tuka- tukagira icyo dukoze gihindura ino si yacu na afurika muri rusange naho se uvuze u rwanda na kongo naho nk'abarundi baraho bumva icyakorwa ari iki kugira ngo batahuke mu burundi innocent Eh, bamwe mu barundi tuvugana bamwe baravuga ati intwaro ihari ubuye ntishi- ntirongoye neza abandi bakubwira ati je nahunze intwaro imeze neza kuri jewe ariko ababanyi batwaca itongo narashitse ubwo turamubuze inoza amagambi muri malawi nagira ngo porofeseri kananura mfatireho kuri iryo kuri ayo magambo e, inoza amagambi yaragezeho M- murebye tuvugiye umwaka hcr ivuga abantu miliyoni mirongo irindwi zirenga ariko ubundi hari abandi batanga ko impunzi zirenga ahubwo miliyoni ijana ku isi mwumva icyatuma nibura umwaka utaha mu gihe isi zaba zirikana impunzi mu kwezi kwa gatandatu umwaka utaha icyatuma imibare yabagabanutse ni iki mubona mwagira muti ni inama umuntu yagira abayobozi cyane ab'afurika Eh, inama umuntu yagira abayobozi ba afurika ni uko guca burundu ubuhunzi bigomba kuba politiki ngenderwaho y'ibihugu kugira ngo bigere ku majyambere arambye naho ubundi baba bubakiye ku musenyi ibyo rero bisaba ubush- ubushake n'ubushobozi bahabwa n'amategeko abo bayobozi bitaba ibyo abaturage kuko n'ubundi babatora cyangwa n'uburenganzira bwabo bakabasezerera nabwo ariko biciye mu mategeko cyangwa se biciye mu mishyikirano mukabona se ari abaturage ari n'abayobozi icyo ni ikibazo cyangwa se ni uburyo babona ko ikibazo cy'impunzi ndetse n'iterambere rirambye ryashoboka iterambere rirambye rirashoboka ariko kugira ngo rishoboke ni uko abantu bo mu gi- abenegihugu bose bagomba kuba bafite uburenganzira bumwe baserezo imwe cyangwa se yenda kuba imwe eh, basangiye ibyo bita revareri zimwe zo gukunda no gukorera igihugu kandi ntawe ugihejwemo igihe cyose hazaba hari ubusumbane mu gihugu byaba mu bya politike cyangwa se mu bukungu hazaba ibibazo bitera ubuhunzi ndetse biga intambara irasenya ntiyubaka Eh, reka twari tubuze inosa amagambi mu kanya muri marawe none nagarutse kuri telefone inosa magambi nagira ngo nawe use nk'uwanzura n- ndumva mu byo ukora ubu ngubu bisa nk'aho ari umugambi wiyemeje wo gukorera impunzi ni akazi biguha ni imibereho biguha ariko se hari ikintu wumva wasaba tuvuge abayobozi b'ibihugu ndavuga abatwumva kuri ubu ariko ku buryo bwaguye eh, abayobozi b'ibihugu bya afurika nabo ku isi wagira uti ikibazo cy'impunzi cyagombye gucika burundu ego mu by'ukuri kuko ibikorwa duko turakora ntibi tubikora ngo kuko tubikunda ni uko bihari kandi tutubirekera abatabikunda ngo babikore rero kubera tubikorana umubabaro twibutse iyo tu- twaje tuva bigatuma mu by'ukuri tubikorana u- ubwira budasanzwe mu by'ukuri ibyo kino bwira abategetsi ni ukuvuga yuko ari mu burundi ari mu rwanda ari muri muri congo ntawe tuzoshirana twavutse turi abarundi twavutse turi abanyarwanda turi abakongomani turi abasomaliya ni kuvuga ntaho tuzoshirana ni ngombwa ko twemera kubana kandi tugakora ikintu two- cyo- ikintu cyose twokora cyubaka naho umuntu uwo mukura muri district iyi ukamu- ugatuma ahunga akaja mu yindi district ntacyo urakora kuko aracyahari ni ngombwa ko wibuka neza yuko uri umu- uri umu- uri umurundi uri umunyarwanda uva amaraso ni ngombwa ko tugira icyo dukora cyose kugira abantu babahe- babeho mu mutekano umva kwa kwishira ko uvuga ati jewe nzoronka amahoro ariko naka apfuye canke naka avuyeho canke ari uko ndonse buno butegetsi ndonse zino mari ni ngombwa ko ivyo bintu tubiko- tubi- tubikura tukabikosora mu mitwe yacu Eh, afurika mu vy'ukuri si ubutunzi bwinshi cane haba tworonka amahoro mu vy'ukuri ibihugu abanyamerika bova hiyo basaba amaviza yo kuza gukora ibikorwa mu bihugu byacu badukorera twebwe ariko ubu abana bacu benshi bariko bapfira mu nyanja bariko bapfa mu- bapfa abantu batukwa babura babura eh, icyubahiro abadokiteri benshi abantu bize benshi b'abanyafurika bahunga afurika baza gukorera ibihugu bi- bi- biteye imbere kandi naho intambara tufati ni intambara ziterwa n'abazungu ndetse ndabyemera kuko nta muzungu aza ngo afate inta- ngo afate i- inkoho agwanye rero ni ngombwa ko tumenya ati ni twebwe twenyine tunanza kumanza kwi- kwikosora mu mitwe yacu kugira tumena- tumenye neza ko dutegerezwa kubaka ibihugu byacu nta muntu azoza kwitwubakira tutabyitanguye ko twenyine Eh, ndagushimiye cyane inosa magambi muri malawi Eh, profeseri ka paul kananura namwe mbaye ijambo rya nyuma mwanzuri Oui, ngira ngo nk'uko umushingantahe yabivuze guca ubuhunzi burundu ngira ngo nibyo byaca ibi- ibibazo byose ibihugu byacu byaba bifite byo kugira ngo bijye bihora byubaka bisenya byubaka bisenya Eh, nicyo cya mbere icya kabiri byaba bigiye no mu rwego rwo kubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu n'uburenganzira bw'abenegihugu mu gusangira ibyiza by'igihugu icya gatatu ni uko eh, umudendezo wahita unaboneka muri ibyo bihugu kuko byaba bitikanga abantu baba bari hanze ngo baze kubatera kandi ibyo bigatera iterambere rirambye ndabashimiye profeseri paul kananura mu bufaransa Eh, ndabashimiye cyane namwe bwana inosa magambi ni umurundi akorera impunzi muri malawi ndabashimiye ku bitekerezo n'ibyifuzo n'inama ubuhanuzi mutanze ku bijyanye n'imibereho myiza yashoboka y'impunzi aho ziri hose ndetse n'inama mutanze ku buryo ubuhunzi bwacika burundu abantu bose bakagira uburenganzira bwabo bwa muntu abatwumvise namwe uyu munsi mu kiganiro cyacu nongeye kubashimira namwe mbasaba kandi ko mwatugezaho ibitekerezo ku bijyanye n'ikibazo cyaguye cy'impunzi murakarama mwese
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
mwaramutse neza dususuruke bakunda joseph yatwandikiye kuri